mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese abaduteze amatwi ndabaramukije hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi na frederic nkonikije ndabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi ikaze mu biganiro byacu numvikana dufatiye ku ngingo ya mirongo inani na gatandatu y'amasezerano ya shira iyo sentare uburundi burafise itegeko bwo kwemera mbere no gukorana n'abahinga y'iyo sentare bazaba bariko barangira amasohoro uyu ni Maître Lambert Nigarura ari mu rwego mpuzamakungu rw'abashinzwe bakurikirana ibyaha International Criminal Bar akaba kandi ari mu murwi SOS Torture Burundi sentare mpuzamakungu mpanabyaha yatanze uburenganzira bwo gutohoza ibyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa gatanu mwaka wa 2015 gushika mu kwezi kw'icumi mwaka wa 2017
igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika cyavuze ko iperereza ku gitero cyavumbukiye ku basirikare muri nigeri mu kwezi gushize ritazarangira mbere y'ukwezi kwa mbere k'umwaka utaha
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yatangaje ko ibiganiro yagize na mugenzi we w'igihugu cy'ubushinwa byabaye ingirakamaro
perezida wa colombia juan manuel santos yatangaje ko polisi vuba aha yafashe toni cumi n'ebyiri z'ibiyobyabwenge byitwa kokayine mu ijambo ry'igifaransa izi rero ni zimwe mu nkuru tubagezeho ku buryo burambuye mu kanya mugume hafi ya radiyo yanyu
dutangure ku burundi aho sentare mpuzamakungu mpanabyaha uyu munsi kuwa kane yahaye uburenganzira abashikirizamanza bayo bwo gutohoza ibyaha vyakozwe mu burundi kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka wa bibiri na cumi na gatanu gushika mu kwezi kw'icumi umwaka wa bibiri na cumi n'indwi abacamanza bavuga ko abo bashikirizamanza bazotohoza abo bashingwamanza abo bajejwe kutohoza bazotohoza cane cane ivyaha vyakorewe mu burundi canke ivyaha vyakozwe n'abarundi bari hanze y'igihugu cabo muri ico kiringo nyene itangazo ryashikirijwe n'abacamanza rivuga ko hari ibintu biboneka vyatumye ingingo yo gutohoza ivyo vyaha ifatwa abo bacamanza bavuze ko ivyaha vyo mu ngwano birimwo ubwicanyi gufata abakenyezi ku nguvu hamwe no kuboreza igufa abantu vyatumye abantu barenga igihumbi bicwa mu gihe abandi bashika ibihumbi amajana ane bataye ingo zabo iyo ngingo yo gutangura iryo tohozwa yashikirijwe ku igenekezo rya mirongo ine na gatanu ry'ukwezi kw'icumi iminsi ibiri imbere y'uko uburundi bufata gufata ingingo yo kuva muri iyo sentare iyo ngingo yagumijwe mu ibanga gushika ku wa kane itariki icenda y'ukwezi kw'icumi na rimwe yamara iyo sentare izoba ifise uburenganzira bwo gutohoza ivyaha vyakozwe igihe uburundi bwari bukiri mu muryango w'ibihugu vyateye ikumu co gushinga iyo sentare uburundi rero bwagiye mu ntureka ya politiki hamwe n'imyerekano yabayemwo ubugizi bwa nabi mwaka wa bibiri na cumi na gatanu inyuma yaho perezida pierre nkurunziza atangarije ko agiye kwitoza mu kindi kiringo abaneguye iyo ngingo bavuze ko yarenze ku ibwirizwa shingiro hamwe no ku masezerano yarusha yahagaritse ingwano mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu akagwi k'abasirikare karagerageje gutembagaza ubutegetsi igihe perezida nkurunziza yari hanze y'igihugu abasirikare ba leta y'uburundi bahavuye batesha iyo kudeta muri iyi ndwi kandi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yateye igikumu ku ngingo yo kubandanya itegeko rya perezida rifata ingingo zihutirwa ku vyerekeye umutekano wa leta zunze ubumwe za amerika na politike ya amerika mu makungu bishobora kugeramirwa kubera umutekano muke urangwa mu burundi yamara mu kiganiro umushikiranganji urundi yajejwe imigendanire alain aime nyamitwe yahaye radiyo ijwi ry'amerika yaratangaje ko leta y'uburundi yaguye mu gahundwe kumva kw'iryo tegeko ryongewe ikiringo akaba yavuze ko atabantu abantu bose harimo abanyamerika batekaniwe mu burundi nyamitwe yavuze ko burundi bwakoze intambwe ikomeye mu gutsimbataza amahoro mu burundi kuva aho hatanguriye ibibazo bya politiki mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu nyamitwe yavuze kandi ko iryo teko ryo mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu leta y'uburundi yari yahakanye kuva mu ntango ryongewe ikiringo riva ku makuru y'ibinyoma ngo yama ariko arakwiragizwa n'abantu bafise iyindi migambi bisangije ku burundi leta y'uburundi yaratekamo impunzi zahunze mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu kazisaba guhunguka yamara mu minsi iheze impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cy'u rwanda no mu gihugu cya uganda zabwiye radiyo ijwi ry'amerika ko ubwicanyi bw'abatavuga rumwe na leta y'uburundi bubandanya igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika cyavuze ko iperereza ku gitero cyavumbukiye ku basirikare muri nigeria mu kwezi gushize kugeza mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha rizaba ritari ryarangira ideparitoma y'ingabo za amerika pantagone yasohoye itangazo ivuga ko itsinda ry'iperereza rya gisirikari rizagira ingendo muri leta zunze ubumwe za amerika muri afurika no ku mugabane w'uburayi kugira ngo rikusanye amakuru akenewe ku buryo ibintu byagenze mu gihe cy'igitero cyo ku itariki ya kane y'ukwezi kwa cumi abategetsi muri pantagone n'abashinzwe ingabo muri nigeri bavuze ko abarwanyi b'umutwe wa leta ya kisilamu bavumbukiye ku ngabo zabo ku itariki ya kane y'ukwezi kwa cumi zica abasirikare bane ba amerika na bane ba nigeri hamwe n'umusemuzi nawe w'umunyanigeri umutwe wihariye w'abasirikare ba amerika wari uherekejwe n'abasirikare ba nigeri bagabweho igitero nyuma yo kubonana n'abayobozi mu karere hafi y'umudugudu wa tongotongo umwe mu bategetsi yavuze ko bamwe mu baturage bakekwaho kuba baratindije abasirikare bavuye mu nama kugira ngo bafashe abagabye igitero
muriko murabandanya kubiriza iradiyo ijwi ry'amerika sekreteri wa departement ya leta y'amerika rex tillerson avuga ko hatakutumvikana ku gihugu cya korea ya ruguru kuri hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'ubushinwa nyuma y'aho habereye ibiganiro mu gihugu cy'ubushinwa hagati ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump hamwe na perezida w'ubushinwa xi jinping tillerson ari ku murwa mukuru w'igihugu cy'ubushinwa muri iki gihe yahaye ikiganiro abamenyeshamakuru uyu munsi ku wa kane nyuma y'aho abo bategetsi babiri barangirije ibiganiro byibanze ahanini ku gihugu cya korea ya ruguru hamwe no ku budandaji tillerson yavuze kandi ko abo bategetsi ko ari babiri baganiriye cyane ku kibazo cy'agateka na muntu hamwe no ku matati yo mu mazi yo mu kiyaga kizwi ku izina south china sea ku byerekeye leta ya korea ya ruguru tillerson yavuze ko abategetsi bo mu bushinwa bagaragaje muri ibyo biganiro byamaze iminsi ibiri ko batazigera bemera ko igihugu cya korea ya ruguru gitunga ibigwanisho ruhonyanganda
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu fm ijana na kane n'ibice bitatu ni mu rwanda naho mu burundi twumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri
tugaruke ku ngingo ya sentare mpuzamakungu yatangajwe umunsi yo guha uburenganzira abajejwe gutohoza ibyaha byawe mu burundi ni inkuru mugenzi wacu eroje buri kane zari ibujumbura yakurikiranye kuri uyu wa kane abacamanza batatu b'igisata cy'ibanze cya gatatu cya CPI bahaye uburenganzira Fatu Bensuda umukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha irahe bwo kugurura amatohoza ku vyaha iyo sentare yashiriweho gutohoza ko vyakozwe mu Burundi canke vyakozwe n'abarundi hanze y'igihugu c'amavukiro yabo kuva ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa kane muhumbi bibiri na cumi na gatanu gushika itariki ya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi umukuru wa CPI afise ububasha bwo kugira amatohoza no ku bindi vyaha vyakozwe imbere y'itariki ya mirongo ibiri na gatandatu mu kwa kane ibihumbi bibiri na cumi na gatanu canke ivyakozwe n'ibizokorwa inyuma ya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kw'icumi ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu gihe ibisabwa n'amategeko vyuzuye ingingo ya mbere y'iki gisata cy'ibanze yashinzwe ku itariki ya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kw'icumi mu mwaka ariko mu buryo bwihariye umukuru wa CPI niwe wenyene yemerewe kuzana amakuru n'ivyemezo bikenewe mu ntumbero yo gukingira ubuzima bw'abakorewe amabi hamwe n'ivyabona ico gisata c'ibanza ca CPI kivuga ko iyo sentare ifise uburenganzira bwo gutohoza ku vyaha vyoba vyarakozwe mu Burundi igihe ico gihugu kitari bwikure mu masezerano y'i Roma ashinga CPI Uburundi bwinjiye muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ku itariki ya mbere ukwezi kwa cumi na kabiri mu bihumbi bibiri na kane buyisokoramwo kuwa mirongo ibiri n'indwi ukwezi kw'icumi mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi itangazo rya CPI ryasohotse kuri uyu wa kane risigura ko iyo sentare ifise uburenganzira bwo kugira amatohoza ku vyaha yagenewe gukurikirana mu kiringo co kuva Burundi bwinjiye muri iyo sentare gushika ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kw'icumi guheze CPI isigura kandi ko ifite ububasha bwo gutohoza naho Uburundi bwikuye mu masezerano y'i Roma kuko ibyaha bishobora kuba vyakozwe vyabaye ico gihugu kikigengwa n'ayo masezerano iyo sentare ibandanya ivuga ko Burundi butegerezwa kwemera gukorana nayo narijya ingingo yo gukora amatohoza yafashwe kuwa mirongo ibiri na gatanu ukwezi kw'icumi mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi imbere y'uko Burundi bwisokora muri CPI sepeyi ishikiriza kandi ko gukorana hagati y'uburundi nayo bitegerezwa kubandanya umwanya wose amatohoza azomara ikibutsa kwiza n'inshingano uburundi bwiyemereye igihe bwemeza amasezerano y'i Roma igisata c'ibanze ca gatatu ca CPI kimenyesha ko ivyemezo vyazanywe n'umukuru w'iyo sentare harimwo ivyo yabwiwe n'abakorewe amabi bihagije kugira ngo habe amatohoza yerekeye ivyaha vy'agahomerabunwa vyoba vyarakozwe mu Burundi kuva kw'itariki ya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa kane mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu haba mu Burundi mu bihe bimwe bimwe canke hanze y'Uburundi bikozwe n'abarundi muri vyo ico gisata kidondagura ubwicanyi ugufunga abantu no kubaka uburenganzira bikabije ukubaborezi gufa ukubanyuruza ugufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme hamwe n'ihamwa sepe ivuga ko abantu igihumbi n'amajana abiri baba barishwe kuva mu kwezi kwa kane ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibihumbi baborezwa igufa ibindi bihumbi bafungirwa ubusa mu gihe abagera ku majana baburiwe irengero hagati y'uko kwezi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ukwa gatanu mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi iyo sentare iharura abarundi bahunze igihugu ko ari ibihumbi amajana ane na cumi na batatu n'amajana ane na mirongo icenda abagirizwa ibi vyaha harimwo abakozi ba leta canke imigwi ishira mu ngiro politike za leta aha havugwa cane cane igipolisi iperereza bimwe mu bisata vy'igisirikare vyoba bikora rwihishwa bitari munsi y'uburongozi bw'inzego za gisirikare zizwi bigakorana n'urwaruka rw'imbonerakure rw'umugambi uri ku butegetsi umukuru wa sepeyi ntabwirizwa kugarukiriza kuri ibi vyaha vyadondaguwe gusa afatiye ku vyemezo ashobora no gutohoza ku bindi vyaha nka jenoside n'ivyaha vyo mu ntambara mu gihe atoja hanze y'ivyo yemerewe umuvugizi wa leta y'uburundi philippe nzobona riba yabwije ijwi amerika ko leta itaramenyeshwa ingingo ariko yongera ko ko leta y'uburundi itazokorana na sepeyi kuko atabucuti bigifitaniye nzobona riba nasanga abacamanza bafashe ingingo bivuguruza bagahonyanga amategeko kuko bemeza ko umukuru wa sepeyi ashobora gukora amatohoza ku vyaha vyakozwe imbere n'inyuma y'ikiringo yaherewe ububasha asozera avuga ko ari ibimaramare vyabatumye gufata ingingo kugira ngo barabe uko bigovyora bitewe n'uko bahonyanze amategeko menshi rwose harimwo kutigera bagisha inama uburundi mu vyo bateguye vyose eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda heroje turagushimiye tukivuga rero kuri iyi nkuru mugenzi wacu frederic nkundikije mu kanya yabajije minisitiri w'ubutabera w'uburundi eme laurentine kanyana icyo uburundi bwaki uko uburundi bwakiriye icyemezo cy'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga iyo ngingo hariya leta y'uburundi ntiyatangaye kuko turazi yuko ni ibintu by'ubucacanyi bibandanye bikorwa ku burundi ku bantu badashobora kubona ko uburundi ari igihugu cyikukiye kandi gifite inzego z'ubutungane bwikwije bakaguma barondera rero kwinjira mu butungane bw'uburundi kubusuburira mu kibanza iyo ngingo rero yafashwe uburundi ntiburaba kuko uburundi bwaravuye muri iyo sentare ku itariki mirongo ibiri n'indwi iyo ngingo bavuga ngo yafashwe ngo itariki mirongo ibiri na zitanu ariko uburundi bwigeze buyimenya mwebwe mwese muzi kurondera amakuru bidasanzwe muzimenya ubunyeni ni ukuvuga yuko ni ikintu bagiye gufondafonda ariko ariko iyo se turabaye nyine twobandanye duhungabanya abarundi iyo sentare irafite uburenganzira iyo sentare irafite ububasha bwo gutohoza ivyaha vyakozwe imbere y'uko uburundi buva muri ayo masezerano
mu gihe yari kuba yatanguye ayo matohoza imbere y'uko uburundi buvamwo byari gushoboka ariko gushika itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kw'icumi uburundi bukagenda buvamwo iyo ngingo ntiyari bwafatwa mu gihe kuvuga yuko rero ubu unya iyo se ntabwo ifite uburenganzira bwo kuza gutohoza ku burundi mu gihe none mu gihe mushikiranganji kagizwe umutekano ka oni kabi ariko kabitegetse nako ntabyo karategeka mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'amakungu vyorungika abantu bajeje gutohoza ivyo vyaha mu burundi uburundi bwo vyifatamwo gute abo bofatwa nk'abaje gutera uburundi hama abarundi nabo kuva kuri ntare rugamba baragwanira igihugu burubatse kigwanira muri iki gihe ikintu uburundi bugiye gukora ni ikihe
uburundi burashikiriza aho buhagaze bugashikiriza aho buhagaze abakeneye kubyumva hanyuma bubandanye bwubahiriza butunganiza n'abarundi ubwo bwami hariho abantu bashobora kwibaza ko kubona mwanka ko abaje gutohoza binjira mu burundi ko ari uko kwiyotsa icaha aho mubivuga kwiki amasegonda mirongo ibiri mbega iyo muri leta yabiri habaye icyaha abarundi barajya gusaba gutohozayo ibitohoreza abo nyene ntibatureke nka dutohoze iby'uburundi bwacu mushikiranje w'urundi eme laurentine kanyana turabashimiye cyane rwose ku kiganiro mwahaye radiyo ijwi ry'amerika Eh, tukivuga kandi kuri iyo ngingo ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha itanga uburenganzira bwo gutohoza ivyaha vyakozwe mu Burundi mugenzi wacu Etienne Kakezi yaganiriye na Lambert Nigarura yanonosoye amategeko mpuzamakungu ari mu rwego mpuzamakungu rw'abashikirizamanza bakurikirana ivyaha bikomeye akaba kandi ari mw'ishirahamwe SOS Torture in Burundi yatanguye amubaza ukuntu yakiriye iyo ngingo ya sentare mpuzamakungu ingingo ihejeje gufatwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha yo gutonguza amatohoza mu burundi twebwe twayakiranye ugweze twayishimiye cyane kuko n'ingingo twari twiteze kuva kera ngira murazi yuko hari haheze hafi imyaka ibiri turiko turasaba iyo sentare ko nyabuna yotanguza amatohoza kuko mu bikorwa twakoze ari ivyo kwegeranya amakuru ari ivyo kuvugana n'abantu bakorewe ibyaha bakaduha uburenganzira bwo kubaserukira byaragaragaye yuko ibyaha biriko birakorwa ari ibyaha biteye ubwoba bisanzwe bikurikiranwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha na cane cane mu gihe sentare zo mu gihugu zigaragara yuko zitagishoboye gukurikirana abakora ivyo vyaha kubera ibibanza barimwo kubera babusunze inguvu nico gituma bigaragaye yuko tutarira busema byumvikana yuko uyu munsi twebwe tunezerewe dushimye yuko sentare mpuzamakungu ifashe ingingo ifashe ingingo ikomeye ije kubahiriza abakora ibyaha n'ubwo gukubita intare mu ruhanga abigize akagarama ruganda mu gutoteza abo bateza gukingira ariko nanone minisitiri w'ubutabera w'ubutungane w'uburundi emero lantine kanyana atangaza ko ibyaha byakozwe byumvikana ko ari ibyaha ariko ko inkiko sentare z'uburundi zishobora kubiburanisha nta kibazo nibaza yuko yihenze kuko wewe nta n'ikindi yari kuvuga na cyane cyane ko ari we yafatiye amaboko mu mugongo ubutungane bwo mu burundi mu bisanzwe iyo nirya sentare ariko isanzwe ikora bisanzwe bitekanijwe n'amategeko ni ukuvuga yuko ari sentare ikora mu gihe sentare zo mu gihugu atabubasha cyangwa ubushobozi zifite ibyo nabyo ntibikiri agaseseshwa rumuri sentare zo mu burundi zarafatiwe amaboko mu mugongo murazi ibintu byabaye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abantu bishwe bari mu minwe y'inzego z'umutekano abantu bafatwa bukeye bagatorwa ibiziga abantu baraswa n'abapolisi cyangwa abasirikare ku murango izuba riva abo bose ntibigeze bakurikiranwa nta n'ukwigirisha ngo bagerageze basi bagire n'imitahe mwumva yuko ibyo ari ukudashaka ari ukudashaka no kudashoboka hari hageze mbe ntihataba hararengeranye yuko sentare ikurikira yuko ifata ikibazo mu ngiro nk'uko amategeko ashyiraho sentare asanzwe abitegekanije byumvikana yuko uwo mushikiranganzi yananiwe no kureka ubutungane ngo bwigenge bukore akazi kabwo nta kindi yari gushobora kuvuga nibaza yuko umuntu yomutakura kuko ibyibo byasenzwe nareke ubutungane mpuzamakungu bufite ububasha bukora akazi kabo metre lambert nigarura uri umwe mu bashingwamanza bari mu rugaga rw'abashingwamanza mu rwego mpuzamahanga rukukira sentare mpanabyaha mpuzamahanga none se niba uburundi buvuga ko butakwemera ko sentare iyi urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwaza gukurikirana gukora nkete mu burundi igihugu kivuze igihugu cyanze ko sentare iza gukora iperereza ku byabaye muri iki gihugu mu mategeko byagenda bite mu by'amategeko nibaza yuko bitagoye ubu hoho n'iyo ngingo yo gutangura amatohoza yafashwe itariki mirongo irindwi na zitanu ukwezi kw'icumi hari hagisigaye iminsi kuri iyo leta y'uburundi ive muri mu ayo masezerano yumvikana dufatiye ku ngingo ya mirongo umunani na gatandatu y'amasezerano yashyiraho iyo sentare uburundi burafise itegeko bwo kwemera mbe no gukorana n'abahinga b'iyo sentare bazaba bariko baragira amatohoza mu gihe rero banse ni kuvuga yuko bazoba barenze ingingo ya mirongo umunani na gatandatu y'amasezerano y'iroma ashyiraho iyo sentare ingingo uburundi bwashize ku mukono ubuzima rero buciye mu makosa ariko naho bwo kwanka tw'igihambaye bizoba bigaragaye yuko baguma bahonyanga amasezerano mpuzamakungu bashyize ku mukono ariko nta munsi uzokwica ibere kuko uwo munsi senta bifashe ingingo kubera isa amakuru yose ahagije amakuru yatanzwe n'amashyirahamwe yigenga amakuru yatanzwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu mbere cyane cyane n'igisata cya onu cyagize amatohoza cyerekanye ibyaha byakozwe abandi bikoze n'ingina byakozwe byumvikana yuko atari n'amatohoza menshi yotwara umwanya yosaba n'uko leta itegerezwa gukorana nayo byinshi bikenewe kuko irabifise ico icokenerwa cane cyane uyu munsi tubona ni uko mu bisanzwe dufatiye kuri iyo ngingo iyo amatohoza atanguye uburundi bufise itegeko ahubwo yo guca butanga abantu bakurikiranwa kugira bitabe imbere y'intahe eh, amasentare iheze ibaburanishe eh, amasomo yandi
uyu yari lambert nigarura uh, umushingwamanza reka yanonosoye amategeko mpuzamakungu akaba ari no mu ishyirahamwe sos torture uh, au burundi abana ijana na mirongo itandatu na batandatu bari mu barundi batahutse uyu munsi bava mu ikampi induta muri tanzania bizeye byinshi ku gihugu cyabo ababyeyi bazananye n'abo bana basaba leta ko abo bana boronswa ibifungurwa bikwiye bakongera bakakirwa mu mashuri naho umwaka w'ishuri watanguye ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika chris munezero Tanzania, Tanzania, Tanzania naipenda Tanzania.
Ako karirimbo abo bana bahungutse baririmba ni ako bize mu makambi bari bahungiyemwo mu gihugu ca Tanzania amakambi ya Nduta, Mutenderi na Nyarugusu. Aho bakiriwe mu ikambi mfatakibanza y'Igitara bari barindiriye gutahukanwa mu mihani wabo iri mu makomine agize intara ya Makamba. Abo bana bafise imyaka iri hagati y'itanu na cumi n'indwi bagize ibice mirongo itatu n'icenda kw'ijana by'abarundi bahungutse uyu munsi ni ukuvuga ijana na mirongo itandatu na batandatu ku barundi majana ane na mirongo itatu bahungutse batubwiye ko mu buzima bwahoramwo byari bigoye kuronka ibifungurwa n'ivyambagwa bifuza bakizera yuko bagiye kubironka no gusubira ku ishuri Ilangu ndafa Ines ufise imyaka ibanga cumi n'ine ndaryohewe bazoboma kayisubire ku ishuri ikaramu n'amabegi iza kwimanagize
mu ikambi wari urimo n'iyitwa gute nduta shaka impuzu n'ibirato n'iniforume igira neza sherine oya mu burundi ndahora ndiga mu wa gatatu shitsi nduta baca bantwara ku ishure nce ndaduga mu wa kane Je nda- ndipfuza ko ndoshikira ku ishure N- nkipfuza ko ndoronka impuzu nkaronka amakaye nkaronka amakaramu nkaronka ibirato n'ingene twokwiga neza ku ishure abavyeyi b'abo bana batubwiye yuko bizeye ko abana babo batazorindira igihe kirekire imbere yo gusubira kwiga nitwa nimbona joyce umwana ni ukumuha amakaye bamuha amakaramu zosiga ntaza kumwandikisha reba aroyemera igituma nzi ko bazoyemera kuko nta nta bibazo barakora niyo mpamvu rero bazomwemerera yego rwose ku bijanye n'uko bwene abo bana baheze bakakigwa petisiyo niyo nkuru musitanteri wa komine mabanda imwe mu makomine agize intara ya makamba amenyesha yuko baba abana bahungutse bizanye canke abafashijwe n'ishirahamwe hcr bose bafashwa mu buryo komine ifise eka mbere ngo baroroherezwa no kuja mw'ishuri abaje bizanye ubu bo urumva barashikiranga bakatubwira ko baje najya baba bakeneye ko tubafasha muri utu canke turiya abo rero twababwira ko abana baca baja mw'ishuri kandi abo bana bari mw'ishuri hari abandi rero baje uh, kuva aho ba- batanguye guhungu- guhungurira icese bazana na hcr nabo nyene harimwo abana n'ivyo rero bashashikira mw'ishuri Rero tubahimiriza bavuga ati rero je mw'ishuri imyaka ibiri mwatakaje canke itatu nta kundi nta bundi buzima bwo kwaruka n'uwo usa- usanga bif- bisaba amahera ko hari abaca bagenda mu marise abo tuje tutubazo tukaba bakurwa ntawe nikora kugira ngo babakire bige ata amafaranga banje kuriha na IRC nihiri niyo yakira abahungu ifashanye na HCR nayo kandi irafasha igisata gikingira abana ikambi y'ifatakibanza y'igitara aho muri komine mabanda yakiriye umugwi wa kane ari wo wa nyuma w'abahungutse bari bategekanijwe kwakirwa muri ico kibanza muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi aho igitara hakaba hakiriye abahungutse baza bagana intara za rutana na makamba bitegekanijwe ko abandi barundi bahungutse basigaye ku bihumbi cumi na bibiri bitegekanijwe gutahuka muri uyu mwaka bazokwakirwa mu bindi bibanza vyategekanijwe mu ntara za ruyigi na muyinga mu ikambi y'igitara Chris Munezero ijwi ry'Amerika Kiriste Munezero urakoze cyane kuri iyi nkuru reka noneho tujye mu Rwanda aho abanyeshuri bigaga muri kaminuza Jomo Kenyatta yakoreraga i Kigali batunguwe n'umwanzuro wavuye mu biganiro byabahuje n'ikigo byahuje ikigo cyabo n'inama nkuru y'amashuri makuru mu Rwanda uwo mwanzuro rero abanyeshuri bemeza ko ntacyo uje gukemura mu bibazo bari bafite umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Amerika ukorera i Kigali mu Rwanda Asumta Kaboyi yakurikiranye ibyo biganiro mugomba kwiga ariko uburyo bwo kwiga ni uko bugomba kuba online hari na option ya kabiri yo kuba wajya guhinga gusa cyane cyane ko ariko gitangira uyu ni Emmanuel Muvunyi umuyobozi w'inama nkuru y'amashuri makuru mu Rwanda asobanurira abanyeshuri barenga magana atatu bigaga muri kaminuza ya Jomo Kenyatta uburyo bagiye gukomeza amasomo nyuma y'uko ikigo cyabo gifunzwe inama nkuru y'amashuri makuru mu Rwanda yafashe umwanzuro ko iki kigo kigomba gufungwa burundu abanyeshuri bari basanzwe bakigamo bagakomereza amasomo yabo bifashishije uburyo bwa internet ibizwi mu ndimi z'amahanga nka online cyangwa bakaba bakoroherezwa kujya gukomeza amasomo yabo mu gihugu cya Kenya ni imyanzuro ya yamaganwe n'abanyeshuri ivuga ko yose itazabafasha batubwiye ko tuzajya tujya gukorera ibizamini nayirobi ku itike yacu bamwe muri twebwe minerivare twayishuraga ku mushahara w'akazi dukora kubona uruhusha ku kazi ngo ujye iyo ngiyo kubona iyo tike kujyana nayirobi bamwe muri twebwe ntayo tuzabona nimba ari iyo sisitemu bahisemo ya onurayini twebwe ntabwo twigeze tuyihitamo kuko twagiye kuza kwicara mu ishuri ya onurayini zihari none uyu munsi baradufosinga kuba aribyo dukora iyo ubona umuntu yishyura minerivare yiziritse umukanda yarangiza ngo ukumva ngo birakubise ngo iniverisite irafunze nta mpamvu mutabimenyeshejwe urumva ko ari ibintu bibabaje cyane leta ivuga ko nta munyeshuri wari usanzwe yiga uzabura uburyo bwo gukomeza amasomo ye inama nkuru y'amashuri makuru mu rwanda isaba abanyeshuri kuba bakomereza mu zindi kaminuza zemewe mu rwanda umwanzuro nawo wagaragaye nk'uzananiza abanyeshuri batari bake cyane cyane abafite amikoro adahagije nari nagiye gukoresha exemption kugira ngo ndebe ko nakwiga ahandi nkarangiza vuba nk'uko mbyifuza icyabaho ni uko nagiye kuri university of kigali amasomo nasanze amwe batayigisha n'ayo bigisha ni ukuvuga ngo hano umuntu yagiye abonamo si ni ukuvuga ngo kubona inyuguti ya se hano uba watsinze kuri jomo kenyatta ariko ugiye kuri university of kigali ni ukuvuga ngo kubona inyuguti ya se bayifata nk'aho watsinzwe mu masomo icumi yose cumi n'abiri nari rimaze kwiga ayo bankuremo ntagomba kwiga kuri University of kigali ni amasomo abiri yonyine ni ukuvuga ngo ubwo masitazi abandi biga imyaka ibiri twe tugiye kwiga imyaka ine icyongeyeho ni ukuvuga ngo aho masitazi ahandi bayishyura miliyoni n'ibihumbi magana cyenda ni ukuvuga ngo hano nari rimaze kwishyura miliyoni n'ibihumbi magana atandatu ubu ngiye gutangira kuri University of kigali nongere nishyure miliyoni n'ibihumbi magana atandatu iyi kaminuza yari iherutse gushyirwa ku rutonde rw'izavuzweho kutagira ireme ry'uburezi rihagije yahagarikiwe ibyiciro bitatu by'abayigagamo ije yongera kuri kaminuza zindi enye zari zaramaze gufungwa n'ikigo cya leta gishinzwe amashuri makuru mu rwanda leta yavugaga ko izi kaminuza zafunzwe zitari zikwije ibisabwa ngo zitange ireme ry'uburezi bunoze iyi kaminuza kimwe n'izindi zafunzwe mbere zari zahawe amezi atandatu ngo zibe zakosowe amakosa yagaragaraga mu mikorere yazo ayo mezi ashira ntacyo zikoze leta ihitamo kuzifunga burundu nubwo habayeho ibiganiro hagati ya leta y'u rwanda abanyeshuri ndetse na kaminuza iyi kaminuza jomo kenyatta yarangije kuva mu rwanda kuko naho yakoreraga nta birango byaho bikihagaragara asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
imbere gusozera ibiganiro byacu byo kuri saha reka tuyibutse ko sentare mpuzamakungu mpanabyaha uyu munsi kuwa kane yahaye uburenganzira abashizamanza bayo bwo gutohoza ibyaha byakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu gushika mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi perezida wa Colombia Juan Manuel Santos yarayatangaje ko polisi vuba aha yafashe toni cumi n'ebyiri z'ibiyobyabwenge byitwa kokayine mu ijambo ry'igifaransa polisi ikaba igereranya ko iyo kokayine ifite agaciro kagera kuri miliyoni magana atatu mirongo itandatu z'amadolari twabwiye kandi ko sekretari wa departement ya leta y'amerika rex tillerson avuga ko hatakutumvikana ku gihugu cya korea ruguru kuri hagati ya leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'ubushinwa nyuma y'aho habereye ibiganiro mu gihugu cy'ubushinwa hagati ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump hamwe na perezida w'ubushinwa xi jinping igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika cyavuze ko iperereza ku gitero cyavumbukiye ku basirikare muri nigeri mu kwezi gushize ah, kugeza mu- muri nigeri mu kwezi gushize kugeza mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha ritazaba ryari ryarangira deparitoma y'ingabo za amerika pantagone yasohoye itangazo ivuga ko itsinda ry'iperereza rya gisirikari rizagira ingendo muri amerika muri afurika no ku mugabane wa afurika gushakisha amakuru akenewe kuri icyo gitero inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye kuri iyi saha bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na innocent kimenyi yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federike nkundikije na eugenia mukankusi mwakoze mwese kudutega amatwi ibindi biganiro ni mu kanya saa moya n'igice mukomeze rero kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika